hey hey hey <laughs> my correct correct people make una come hear senior wife matter o senior wife matter don come to play <laughs> since wey kabiyesi announce the owner of this newly renovated mansion for inside the palace many people don dey get heart attack yes who be don dey pepper dem o oh? some people dem say dem don dey say na me be the eldest i suppose collect this i suppose collect that na wetin dey reign for the palace of the Ooni now una welcome back again to my youtube channel my correct correct people how una dey if you're hearing my voice for the first time you are welcome and if you're a returning subscriber na you gon gon be the real mvp Yes, Yesu Mekorit Grace people at Tenko now. Thank you for stopping by. Oya oh, carry chair, make you sit down. Make a summer you did to re we would hear. Yes, so allegedly now we hear this one no oh. say Olori Miriam don't they parade herself for the palace say she no go gree oh she no go gree eh, she no go gree o oh. <laughs> she say as per first and elderly and oldest honest we never know who give her this position o na she give herself this position so make i no talk say na me say na wetin miriam talk and na wetin i hear dem say she talk na i dey tell una my correct correct people she say as the eldest wife and as the first as the person wey dey occupy the first position wife say na she deserve that apartment wey kabiyesi just newly renovate. Hmm. See her can Kabesi carry him, give small picking Queen Naomi. Say this is disrespectful to her. Say Kabesi don't do the one with pain her. Say Kabesi don't cut her ego down. They say nothing she no talk, my correct, correct people. She say she no go gree oh. She say she no go gree. Say she no fit open eyes. They stay for Olori quarters when queen naomi go dey stay for dat kain mansion for inside the palace say how kabiyesi want make she take sleep for night when she go know say queen naomi dey inside that palace <laughs> hey eweleke <laughs> make bp no catch some people oh for this season my correct correct people. dem say olori mariam come dey lament she say she will not agree say kabiyesi must know how im go take talk this thing back say that announcement wey im make say na queen naomi get dat house say kabiyesi go retalk am o say kabiyesi no go talk am like dat say she don mind she and queen naomi to share di apartment say after all na upstairs say she fit stay she go stay up miriam go stay down <laughs> my correct correct people. <laughs> make una remember say we no follow dem dey live for di palace na di way she take present di matter for di palace na im me hear am as e talk tok am na say eh nibo my correct correct people must hear this matter as e dey hot yes o she say she no selfish say she no mind to share with queen naomi as kabiyesi don already call queen naomi name put but say make na only queen naomi na go get that place say she no go gree say inside two things one thing must happen hey my correct correct people. <laughs> migrate great pipo olori mariam atitege no olori mariam atitege say na she deserve dat place she wey don go through thin and thick with di kabiyesi say weda na love im don shower kabiyesi with love financially nko im don shower kabiyesi financially moral support say im don give eh, eh kabiyesi moral support say wetin queen naomi don do for kabiyesi seventeen kingdom don do for kabiyesi wey go make kabiyesi just dey lavish her with everything wey im get say this one na she no go collect say im no go take shey na dey see miriam when people dey talk say all this apology wey she dey go give queen naomi say na fake say na fake some people say no say she don really repent una dey see am my correct correct people shebi una dey follow me dey see olori miriam now she come dey fight kabiyesi she say no she will not accept it say she made kabiyesi who he is now can you imagine na kabiyesi tell am say eh make you hold am there say he made who he made who na him give am kingship Become come be like say the nurse wey dey for her head wan correct small she just she come say no be wetin she mean o. No say financially she she supported kabiyesi kabiyesi come say yes say e no dey deny the fact say he support am uh, financially then say but as e stand now say e no dey owe am any money say every money wey e give am he don pay am back This one and that one una know na as e dey talk she say wetin she still dey talk be say he say that mansion say she no go comot o say she must dey sleep there she must get part of that place say she must own it sef say because of she cannot sleep in the night make queen naomi dey dey there say if not if if kabiyesi no go agree say na she suppose deserve dat place say nobody go dey sleep there o oh. say nobody go stay there say all of dem go return back to dia olori quarters make dem know say all of dem dey for the same level say wetin kabiyesi wan do dem now say whether kabiyesi know wetin he wan do whether kabiyesi understand wetin he wan do say Putin queen naomi there go look as if queen naomi is more superior hmm. yes so my correct correct people na there na olori mariam mind dey go say e go look say queen naomi is more superior to them that is why queen naomi is living in that kind of apartment why dem dey live for quarters say she no go gree make correct correct pipo as usual kabiyesi no dey ready to dey banter words with her kabiyesi just tell her say i give to anybody i want to give to anybody wey deserve am i give am to am as e stands now queen naomi na deserve am and i give it to her say there's nothing you can do about uh, there's nothing you can do about it and say no say she no go gree say she no go gree o as she dey talk na kabiyesi leave am comot because he don talk wetin he wan talk and he don give who he wan give the thing wey he wan give hmm. my correct correct people queen naomi needs to gaj up o because of <laughs> how she go take dey sleep for that apartment make oloyi miriam dey look am from her quarters. <laughs> my correct correct people this one really sweet me because e don pain queen olori Miriam for body say eh so finally finally this small girl this girl wey i try to pursue pursue pursue this girl wey try to end her marriage with kabiyesi her coming back she's coming back in glory she's coming back like a queen that she is na wetin no make her gree accept the fact say queen naomi go stay for that house yes so, kabiyesi don tell am wetin im tell am and she kwa she not talk with you. she talk make see how you go to go whether pata. she go share the apartment with queen naomi or na only queen naomi go stay for the apartment we go dey dey checkmate them. They watch them. as it's really hot na say my current can give my correct correct people. make na say follow me show mouth for the matter for the comment section i go to wait for una Don't forget to like and share o oh. ngwanu una bye.